radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi fatu arimas karara ari ku buhanga bw'ibyuma injiniya tian ari ku bugenzuzi nanone bw'uko amajwi abageraho naho uwo muri kumwe kuri mikoro ni jeffrey mutagoma ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga nk'uko mubimenyereye icy'uyu munsi turaganira ku rwego rw'umuvunyi mu rwanda rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane niba rero ufite igitekerezo cyangwa icyo ubaza uyu ni umwanya mwiza wo kuza ku ijwi ry'amerika kubera ko turareba uko uru rwego rukora turareba ibyo rumaze kugeraho turareba imbogamizi rufite ndetse tunakire namwe ibitekerezo byanyu n'ibibazo byanyu hano ku ijwi ry'amerika ndi kumwe nande rero ndi kumwe n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa bwana musanga batware clement ku murongo wa telefone i kigali mu rwanda bwana musanga batware ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire
ye maze rero kubwira abakunzi b'ijwi rya amerika ko tugiye kuvuga ku rwego rw'umuvunyi n'uko rukora ndabizi ko hari ababisobanukiwe ariko hashobora kuba hari n'abandi bashaka kumenya neza iby'urwo rwego reka nguhe umwanya tunyuriremo muri make urwo rwego icyo ruvuze icyo rukora muri mu magambo make ndabizi ko utabivuga mu buryo burambuye ngo ubone umwanya ariko ugerageze guhina
urwego rw'umuvunyi rwagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ruhabwa inshingano zikurikira dusanga mu ngingo ya kane y'itegeko rigenga inshingano ububasha imitegekere n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi muri make rushinzwe gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane guhuza umuturage n'inzego z'ubutegetsi za leta n'izigenga gukumira no kurwanya akarengane ruswa mu nzego z'ubutegetsi bwa leta n'izigenga kwakira no gusuzuma ibibazo by'abantu ku giti cyabo cyangwa iby'amashyirahamwe byerekeye ibikorwa by'abakozi ba leta ibyerekeye inzego z'abikorera gukangurira abakozi n'inzego gushakira umuti ibyo bibazo hari ugukurikirana mu nkiko abakekwaho ibyaha bya ruswa kwakira buri mwaka inyandiko zigaragaza imitungo y'abanyapolitike n'abayobozi bateganywa n'itegeko hari kandi gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo kubona amakuru access to information law ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi kugira inama leta gukora urutonde rugaragaza abahamwe burundu n'icyaha cya ruswa ndetse n'ibihano bahawe rugatangazwa mu itangazamakuru gukangurira abaturage gufatanya n'inzego za leta n'iz'abikorera kubaka igihugu no kudatinya kwamagana imikorere mibi ishingiye ku karengane na ruswa navuga ko muri make ari ibyo urwego rw'umuvunyi rushinzwe ibindi bikubiye mu ngingo ya kane y'itegeko navuze mu kanya zigenga inshingano ububasha imikorere eh, n'imi- eh, n'imikorere by'urwego rw'umuvunyi
Mm. ibyo bintu ko numva ari byinshi u- mubikora mute mushyiraho eh, donc, inzira munyuramo kugira ngo mubikore iteye gute bihera hehe hagakurikizaho hehe haka- bikarangirira hehe Eh, muri make navuga ko urwego rw'umuvunyi eh, rushyira mu bikorwa izi nshingano Eh, eh, mu mashami atandukanye dufite ishami rishinzwe gukumira ruswa ishami ryihariye rishinzwe amaperereza kuri ruswa ishami rishinzwe eh, gusubirishamo imanza zagaragayemo akarengane na ruswa iyo ba- aba- hari abavuga ko batishimiye imitirize y'urubanza ariko bararangije inzira zose ziteganywa n'amategeko hari n'ishami rishinzwe imenyekanishamutungo ndetse n'ishami rishinzwe imyitwarire y'abayobozi nyuma y'ayo mashami hakaza ishami rishinzwe eh, imari n'abakozi Eh, tugira kandi ku rwego rw'umuvunyi abashinjacyaha eh, babiri ndetse urwego rw'umuvunyi rukaba rufite mu nshingano kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa ah, igihe imanza zamaze gucibwa muri make ibikorwa byacu twabishyira muri ibi byiciro hari ubukangurambaga bwo gukumira ruswa n'akarengane kwakira no gusuzuma no gukemura ibibazo by'akarengane kurwanya ruswa Ah, tunareba kandi ku byerekeranye n'imiterere ya ruswa hashingiwe ku bushakashatsi kugira ngo dufate ingamba mu gihe kizaza Eh, ikindi dukora ni uguteza imbere amahame y'imiyoborere myiza dukora isuzumamikorere haba mu bigo bya leta ndetse n'ibigo eh, byigenga imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu gihugu hari kwakira no gusuzuma ndetse no kugenzura inyandiko z'imenyekanishamutungo ku bateganywa n'itegeko ndetse no ku mitwe ya politiki eh, ikorera mu rwanda yemewe hari no guhuza ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi n'irya shami rishinzwe imari eh, ndetse n'abakozi ndetse ikindi dukora tureba imyanzuro twagiye duhabwa n'inteko ishinga amategeko igihe twatangaga raporo uburyo yashyigiye ishyira ishyirwa mu bikorwa dukora kandi ubuhuzabikorwa mu gihugu ku bijyanye no kureba uburyo ah, ruswa ihagaze mu gihugu cyacu ingamba zigomba gufatwa n'uburyo zishyirwa mu bikorwa
ye noneho rero eh, w- wambwiye ko urwo rwego rwatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane unavuga icyo rushinzwe gukora bivuze yuko kugira ngo rujyeho hari ibibazo byagaragaraga eh, ru- rugomba gukemura ubu kuva rugiyeho kugeza uyu munsi mumaze gukemura ibingana iki mumaze kugera ku ki
Ah, navuga ko hari byinshi bimaze gukorwa ah, mu bijyanye no kurwanya ruswa n'akarengane nk'uko biri mu nshingano zacu Ah, duhereye rero ku byerekeranye n'isesengura ah, ry'amadosiye yasabiwe em, gusubirishwamo Ah, ni amadosiye hafi nda- ndatanga imibare y'uyu mwaka ni amadosiye agera kuri magana atandatu ah, na mirongo itatu aya madosiye rero eh, twavuga ko hafi mirongo ine n'atandatu gusa ahwanye n'umunani n'ibice umunani ku ijana ariyo twasanzemo akarengane dusaba ko yasubirwamo mu twandikira urukiko rw'ikirenga mu gihe amadosiye magana atanu mirongo inani n'ane twasanze nta karengane karimo cyangwa se ruswa bihwanye na mirongo cyenda na ri- na rimwe n'ibice bibiri ku ijana tuvuye kuri iyo mibare kandi ah, hari imanza nyinshi zagiye zisabirwa gusubirishwamo Ah, hari amadosiye igihumbi n'ijana na mirongo cyenda n'umunani Eh, muri yo magana arindwi mirongo irindwi n'atatu yari ibirarane byo mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani magana ane makumyabiri n'atanu yakiriwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icyenda hamba gusesengurwa amadosiye igihumbi ni- n'ijana na mirongo cyenda n'umunani hasesengurwa amadosiye igihumbi na mirongo cyenda na rimwe angana na mirongo cyenda na rimwe ku ijana hasigara ijana n'arindwi ahwanye n'icyenda n'ibice umunani ku ijana ikindi navuga ni uko twakiriye ibibazo by'abaturage eh, mu turere dutandukanye ibibazo byose byakiriwe ni ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo inani na bine ibyahise bikemuka ni igihumbi magana cyenda cumi na bibiri Ah, ibitarakemuka ni igihumbi na mirongo irindwi na bibiri ah, bihwanye na mirongo itatu na gatandatu ku ijana hari ibindi bibazo oh, byagiye byakirwa kuko hari gahunda yo kwegera abaturage eh, cyangwa se ibibazo twagiye twakira mu nyandiko ibi ni ibibazo byakiriwe mu nyandiko byose hamwe ni magana ane mirongo inani ibyakemutse ni magana atatu mirongo itandatu na bitanu ibitara ibigikurikiranwa ni ijana na bibiri eh, ibitarakurikiranwa ni cumi na bitatu ku bijyanye rero n'ibibazo twagiye twakira muri make ni uko nguko bihagaze dukurikije imibare dufite ariko rero ibyo ni ibibazo byerekeranye n'akarengane cyangwa se gusubirishamo imanza twavuga ko nanone muri uyu mwaka twasoje twakiriye amadosiye twakurikiranye amadosiye mirongo ine n'ane ya ruswa hari cumi n'atandatu ya buri bimenyetso amadosiye agikurikiranwa n'icumi n'atatu muri make twavuga ko ari uko nguko ishusho ibitwereka mu bijyanye n'imirimo twakoze muri uyu mwaka nanone twakiriye imenyekanishamutungo ry'abateganywa n'amategeko hafi abantu ibihumbi cumi na bibiri magana atanu makumyabiri na barindwi bahwanye na mirongo cyenda n'icyenda ku ijana ku bihumbi cumi na bibiri magana atanu mirongo itatu na birindwi bakoze imenyekanishamutungo twakiriye kandi n'imenyekanishamutungo ry'imitwe ya politiki cumi n'imwe n'umwe yemewe ikorera mu rwanda yujuje ibisabwa mbese yiyandikishije muri rgb navuga ko muri make ari ibyo ngibyo twakoze naho ku byerekeranye no kugenzura abakozi bakora imenyekanishamutungo twagenzuye hafi igihumbi na magana atandatu dukora mu buryo bwa samporingi cyangwa se guhitamo abo dukeka ko hashobora kuba hari ruswa kubera ko dushingiye ku mubare w'abakozi dufite ntabwo dushobora gukora igenzura ry'abakozi buri mwaka ibihumbi cumi na bibiri magana atanu mirongo itatu na barindwi
mu kanya ndaza wenda no kugaruka ku mbogamizi mushobora kuba muhura nazo ariko ndimo ndibaza wavuze ko hari icyo wise kwegera abaturage buriya abaturarwanda cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bose dore ko nkeka ko urwego rw'umuvunyi rutareba gusa abanyarwanda ahubwo rureba n'abaturarwanda buriya abaturarwanda n'abanyarwanda by'umwihariko basobanukiwe ko urwo rwego ruhari n'icyo rukora
dukora ubukangurambaga butandukanye nk'ubu nakubwira ko buri kwezi tujya muri buri karere kugeza ku wa mbere twari tumaze icyumweru mu karere ka ngoma aho twagiye mu mirenge yose igize akarere ka ngoma dufatanya n'abayobozi mu karere ka ngoma kwakira ndetse no gusubiza ibibazo by'abaturage buri kwezi rero tugira igihe tukagenda kwegera abaturage ikindi navuga ni uko habaho ibiganiro bitandukanye ubukangurambaga ibiganiro ku maradiyo ndetse no gutanga ubutumwa mu nteko z'abaturage ziterana buri wa kabiri mu gihugu hose dutanga kandi n'ubutumwa mu muganda iyo usojwe kugira ngo abantu barusheho kumenya imikorere y'urwego rw'umuvunyi ndetse n'inshingano uru rwego rwahawe
ibyo rero mukabona hari icyo bitanga mubona ubwitabire bw'abaturage kubagezaho amakuru cyangwa se kubagezaho ibibazo aho bakeka ko bihari hari icyo mubona bitanga
bitanga umusaruro ushimishije cyane iyo turebye nko ku bushakashatsi bwakozwe na taransiparensi intanashono ku bijyanye n'imiterere ya ruswa ndavuga ku byerekeranye na ruswa kubera ko nibyo biri mu nshingano zanjye u rwanda rwaje ku mwanya wa kane muri afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya n'amanota mirongo itanu n'atandatu mu gihe iyo urebye nko muri bibiri mu myaka ishize wenda nk'imyaka icumi u rwanda rwari ku mwanya wa mirongo itandatu na gatandatu n'amanota mirongo ine ku ijana birumvikana ko hari intambwe igaragara yatewe igihugu cyiza hafi y'u rwanda muri afurika y'Iburasirazuba ni tanzania ikaba yaraje ku mwanya w'ijana na cumi na gatandatu n'amanota mirongo itatu n'abiri ibyo ni ibyagaragaye muri bibiri na cumi na gatandatu ubu tanzania muri bibiri na cumi n'umunani mu bushakashatsi bwamuritswe ku itariki ya makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda yari ku mwanya wa cumi na gatandatu n'amanota mirongo itatu n'atandatu igihe u rwanda rwari rufite mirongo itanu n'atandatu muri afurika y'iburasirazuba u rwanda nicyo gihugu kiza- gi- kirangwamo ruswa nkeya wagereranya n'ibindi bihugu wenda ah, nka uganda ah, yagize amanota makumyabiri n'atandatu iza ku mwanya w'ijana na mirongo ine n'icyenda kenya ku mwanya w'ijana na mirongo ine na kane n'amanota makumyabiri n'arindwi muri make ni uko twavuga ibihugu bihagaze igihe uburundi bwaje ku mwanya w'ijana na mirongo irindwi n'amanota cumi n'arindwi ku ijana ku bihugu ijana na mirongo inani byakoreweho igenzura
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gatoya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakire ibibazo n'ibitekerezo byanyu Ah, ndabona hano hari utwandikiye kuri facebook witwa jean pierre aravuga ati turashima ibyo urwego rw'umuvunyi rwagezeho mutubarize ko ruswa ikigaragara mu nzego zimwe na zimwe cyane iz'ibanze eh, hakorwa iki ngo tuyirandurane n'imizi turandure ruswa n'akarengane dore ko ruswa ihindura isura buri munsi ingaruka zikagera ku muturage bwana musanga batware uyu mu jean pierre arabaza ikibazo ati ruswa iracyagaragara namwe niko mubibona
Ah, nibyo ntabwo dufite ijana ku ijana ruswa iracyagaragara ariko mu gihugu cyacu hashyizweho politike yo kutihanganira na gato ruswa ndetse n'aho yagaragara hose nababwira ko muri uko kutihanganira ruswa na gato inzego zashyizweho amategeko yashyizweho twavuga nk'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya makumyabiri ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani ryakajije ingamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu ikindi cyashyizweho ni inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane ikora ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze ku karere ku mirenge ah, ndetse no mu tugari buri mwaka urwego rw'umuvunyi rugakora isuzumamikorere y'izo nzego hanyuma eh, akarere kahize utundi kahanze udushya mu gukumira no kurwanya ruswa kagahembwa ubu tuvugana ah, kuri uyu wa kabiri habaye eh, u- ibikorwa byo u- habaye ibikorwa eh, byerekeranye n'umunsi wo kurwanya ruswa mu ntara n'umujyi wa kigali uyu munsi rero byabereye mu karere ka ah, musanze mu ntara y'amajyaruguru aho akarere ka rurindo ariko kaje ku isonga kahize utundi turere mu ntara y'amajyaruguru mu gukumira no kurwanya ruswa
E, mu kanya nanone ndagaruka kukubaza imbogamizi muhura nazo ndetse nakubaze ku bijyanye n'icyumweru e, cyahariwe kurwanya ruswa n'akarengane ariko reka tubanze tujye ku mirongo ya telefone abantu barimo baraduhamagara ari benshi bashaka kugira icyo babaza e, duhere kuri Eric Eric ikaze mu kiganiro muri Sanga murakoze cyane urahagana he Eric ah ni mu karere ka gishimbi mu ntara y'amajyaruguru Ye. ni ikibazo ni igitekerezo okay eh, eh, ni akabazo nshaka kubaza ni ikibazo cy'amatsiko mbese buri muntu wese yakwibaza ku ku rwego rw'umuvunyi se urwego rw'umuvunyi ahantu hose rurahakorera Ah, iki ni ikibazo urwego rw'umuvunyi ni ni sosiyete sivile cyangwa ni mu rwego rw'igihugu ni komite y'igihugu irugenzura nicyo kibazo nari mfite murakoze urakoze cyane eric ugira umunsi mwiza aho muri rurendo
Yego, yego.
bwana musanga batware eric bamwumvise Eh, nagira ngo mubwire ko urwego rw'umuvunyi ah, ni urwego rwa leta rwashyizweho n'itegeko ah, rukaba ari urwego rwigenga rufite mu nshingano gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane urwego rw'umuvunyi ntabwo rusimbura izindi nzego ni ukuvuga ko inzego z'ibanze akarere imirenge utugari imidugudu ndetse n'amasibo eh, bikora bishyira mu bikorwa inshingano zazo Ah, bikaba bishi- izo nzego zishinzwe guku- nazo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane muri iriya nama ngishwanama ah, yashyizweho n'iteka rya nyakubahwa perezida wa repubulika itanga inshingano ndetse n'imirongo ku bijyanye n'imikorere by'inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze ni ukuvuga ngo iyo umuturage yagize ikibazo yaba yagiranye ikibazo n'inzego za leta iz'abikorera cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta akaba atakemuriwe neza ikibazo kandi yarangije inzira zose ziteganywa n'amategeko akabona ko agifitemo akarengane icyo gihe nibwo aza ku rwego rw'umuvunyi hari ikindi kibazo mwari mumbajije muti icyumweru cyo kurwanya ruswa gihagaze gute cyatangiye ku itariki ya cumi na karindwi ugushyingo kikazasozwa ku itariki ya cyenda ukuboza umunsi hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa twatangiranye rero n'ikiganiro cyahuje inzego zitandukanye harimo ubugenzacyaha ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha twaganiriye ku ngamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa hari umunsi rero wo kurwanya ruswa mu ntara n'umujyi wa kigali uyu munsi byabereye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze ku wa kabiri mu itariki ya makumyabiri na gatandatu ugushyingo ni mu ntara y'amajyepfo bikazabera i huye ku wa gatanu n'intara y'uburengerazuba ku itariki ya makumyabiri n'icyenda ugushyingo bikazabera i rubavu naho ku itariki ya mbere ukuboza ni mu mujyi wa kigali nyamirambo ahazaba umupira uzahuza kiyovu siporo ndetse na reyo siporo ku bijyanye no ku wa kabiri ku itariki ya gatatu ukuboza ni nyagatare mu ntara y'iburasirazuba ikindi giteganyijwe muri iki cyumweru ni ugutanga ubutumwa bwo kurwanya ruswa mu nteko z'abaturage ni gahunda zashyizweho na leta kugira ngo abaturage bajye bahura mu nteko bikemurire ibibazo bafite mu bibazo bafite rero harimo n'ikibazo cya ruswa bazakira ubutumwa bw'urwego rw'umuvunyi ku itariki ya cumi n'icyenda ya makumyabiri na gatandatu ugushyingo ndetse no ku itariki ya gatatu ukuboza hari nanone umunsi wahariwe abanyamakuru wo kurwanya ruswa ni ku itariki ya makumyabiri ejo ugushyingo muri remigo i kigali hakazahembwa abanyamakuru batanu barushije abandi mu kwandika inkuru zigamije kurwanya ruswa ndetse n'akarengane hari kandi n'ihuriro ry'urubyiruko mu kurwanya ruswa ku itariki ya makumyabiri na karindwi ugushyingo abagize komite z'urubyiruko bakaba bazahura hari kandi no gutanga ubutumwa mu muganda rusange ku itariki ya mirongo itatu ugushyingo bikazabera mu karere ka gasabo mu murenge wa bumbogo aho inzego zose z'ubutabera zizahurira hari nanone umunsi wahariwe za kaminuza mu kurwanya ruswa ku itariki ya kane ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari ikiganiro kandi kizahuza inzego z'ubutabera baganira ku ngamba zo kurwanya ruswa mu nzego z'ubutabera n'uruhare rwa buri wese ikiganiro giteganijwe ku itariki ya gatandatu ukuboza mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku itariki ya cyenda ukwezi kwa cumi na kabiri uwo munsi urategurwa ku bufatanye na minisiteri y'ubutabera ndetse n'izindi nzego uwo munsi ukazabera i kigali ku itariki ya cyenda ukuboza muri kigali convention center aho u rwanda ruzakira abashyitsi baturutse hirya no hino hakazatangwa ibihembo by'agahebuzo mu kurwanya ruswa mu rwego mpuzamahanga muri make ngibyo ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa reka twakire na jean claude jean claude ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe wiriweho uherereye he nanjye ndi kigali mu rwanda yee
ikibazo nari mfite nanjye nashakaga kubaza umutumirwa urabona urwo rwego rutaraza yatubwiriye igihe rwaziye ariko mbere y'aho ngaho ibyo bibazo ndibaza n'ubundi by'akarengane na ruswa byari biriho byakemurwaga n'uruhe rwego ikindi kibazo cya kabiri baje babona ko akarengane na ruswa ari ikibazo nyine kirimo kumunga sosiyete nyarwanda baje bafite intego yo kuzagira icyo bakemuraho intego bihaye baba baratugezeho barayigezeho cyangwa se niba batarayigeraho bageze kuri kangahe nicyo nagira ngo adusobanurire
ugabanye na radiyo ariko ndimo ndumva ko birimo bigaruka ahantu ibyo urimo uvuga birimo birangarukaho
ego kanyegabanye kanyegabanye murakoze ariko n'ibyo bibazo nari mfite nta kindi murakoze urakoze cyane jean claude ugire umunsi mwiza
ego namwe murakoze bwana musanga abatware
namubwira ko intego turazigeraho ariko zose ntabwo umuntu azigeraho ijana ku ijana hari ibyo yenda umuntu atageraho ijana ku ijana nababwiye ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi muri wa bushakashatsi bukorwa na taransiparensi international byagaragaye ko u rwanda rwari ku mwanya wa mirongo itandatu na gatandatu n'amanota mirongo ine ku ijana mu gihe ubu ngubu u rwanda ruhagaze ku mwanya wa mirongo ine n'umunani n'amanota mirongo itanu n'atandatu ku ijana twavuga ko hari intambwe imaze guterwa kubera ko ruswa igenda igabanuka mu rwanda ibyo ni ibyavuye mu bushakashatsi ni ibipimo bitugaragariza intambwe tumaze gutera ikindi navuga ni uko muri buriya bushakashatsi no kugira ngo wiyongereho inota rimwe gusa ubwabyo bisaba imbaraga nyinshi yavuze ati ese urwego rw'umuvunyi rutarajyaho bibiri na kane ibibazo by'abaturage byakemukiraga imitegekere cyangwa se y'imiyoborere y'igihugu ni nk'uko umuntu yavuga ati ese umugenzi mukuru w'imari ya leta atarazaho byakorwa nande icyo gihe hariho icyitwaga kuru de konti ibijyanye n'imiyoborere y'umutungo muri make asubiza ibibazo bya jean claude tuvuga imbogamizi duhura nazo ni uko abanyarwanda bataragera ku bushake mu bijyanye no gutanga amakuru bwana musanga batware ntabwo umurongo wawe ntabwo umurongo wa telefone urimo uragera umurongo wa telefone ntabwo urimo kumvikana neza sa n'uguma hamwe wenda kuko ndumva harimo utuntu ducika mu kanya turagaruka kuri izo mbogamizi ariko reka tubanze twakire na david mu gihe tuguha akanya ko kureba niba telefoni imeze neza david ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye hehe
ni mu rwanda hanyuma ndagira ngo mbanze nshimire umutumirwa kuba yitabiriye
arakumva ariko hariho hariho ikibazo ibibazo nka bibiri nashaka kumubaza rw'umuvunyi ari urwego ruyoborwa cyangwa se rugengwa na leta kandi hari ubwo umwe muri leta akaba yahohotera umuturage cyangwa se muri make leta ikahohotera umuturage none umuturage iyo aregeye urwego rw'umuvunyi rukurikirana uwo mukozi wa leta wamuhohoteye cyangwa ntabwo rumukurikirana ikibazo cya kabiri umuntu yifuza guha urwego rw'umuvunyi amakuru ayatanga gute ese tujya tubona nka za taransiparensi zigira nimero za watsapu cyangwa se ubundi buryo mu buryo bworoshye umuntu yaziha amakuru ese urwego rw'umuvunyi umuntu yifuje kuruha amakuru yayatanga gute
yewe komeza david
ikindi kibazo cya gatatu nashaka kuza ese ko bigaragara ko hari imibare yashyizwe uburyo ruswa igiye ihagaze mu nzego za leta cyangwa se mu bikorera niba afite imibare yaduha uko ruswa ihagaze muri leta no mu baturage cyangwa se akatubwira mu by'ukuri urwego rw'umuvunyi abona mu gihe rumaze hari icyo rwafashije abaturage
david david sa n'uguma ku murongo gatoya kubera ko umutumirwa ntabwo yari arimo kukumva
yego usa n'uguma ku murongo gatoya turimo turamugarura ku murongo wa telefone turaguha ijambo mu kanya gato cyane nturambirwe guma ku murongo
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aya majwi arabageraho avuye hano i washington dc muri sitidiyo ya karindwi turi mu kiganiro muri sanga mutumirwa wacu ni bwana musanga batware clement umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa mu kanya gatoya twari turi kumwe na david arimo kubaza ibibazo yari afitiye umutumirwa ariko umutumirwa ntabwo yari ari kuri telefoni bishoboke ko atabyumvise ariko ndabona bambwiye ko abonetse david wihangane nkugore wongere usubiriremo umutumirwa ibibazo byawe
okay nta kibazo nayo ndiho mbaza ni ese ko bijya bibaho ko leta yatubwiye ko nyine urwego rw'umuvunyi rugengwa na leta nabazaga ni ko bijya bibaho ko leta ishobora guhohotera umuturage kandi ko mu nshingano z'umuvunyi harimo kurwanya akarengane na ruswa ese iyo umuturage yahohotewe na leta
uretse david sinibwire ko leta nka leta ubwayo ishobora guhohotera umuturage ahubwo wenda umukozi wa leta aha umukozi wa leta urakoze cyane kunyunganira ese iyo umuturage yicuye urwo umuvunyi cyangwa se yaregeye umuvunyi uwo mukozi wa leta arakurikiranwa cyangwa se ntabwo rukurikirana abakozi ba leta ikindi kibazo nari mfite ese urwego rw'umuvunyi rujya rushaka amakuru cyangwa rutegereza amakuru umuntu aruhaye icyo ni ikibazo cya kabiri cya gatatu ndabaza ni ko hariho imiryango tubona iba yegereye cyane abaturage yaba ku ishusho mediya cyangwa se mu bundi buryo ku buryo ku izo nzego kuzigezaho amakuru byoroshye natanze urugero rwa taransiparensi itanga watsapu namba yayo nabazaga ese urwego rw'umuvunyi hari uburyo umuntu ashaka kuruha amakuru buhari yakoresha kugira ngo arugezeho amakuru ni ibyo bibazo nari nababajije urakoze cyane david ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe kandi namushimiye ko yitabiriye
urakoze urakoze bwana musanga batwara ibibazo bya david urabivugaho iki ibibazo bya david ku byerekeranye no kuvuga ngo leta ihotera abaturage nk'uko yabivuze wabimusobanuriye ntabwo leta ihotera abaturage bishobora gukorwa n'umuturage cyangwa se umukozi umwe ku giti cye kandi iyo bigaragaye arabihanirwa hari inzego zashyizweho nk'urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zitandukanye ku buryo ubikoze ashobora kubihanirwa nta muntu rero n'umwe uri hejuru y'amategeko ku buryo ashobora kurenganya umuturage ikindi no gukubita umuturage birabujijwe kuko amategeko ariyo agomba gukurikizwa ku bijyanye no kubona amakuru cyangwa se uburyo tuyabona hari nimero y'urwego rw'umuvunyi itishyurwa ni rimwe icyenda icyenda ashobora no kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri cumi n'icyenda mirongo cyenda ntago byishyura ikindi ni uko dufite udusanduka tw'ibitekerezo hirya no hino mu turere mu mirenge ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi bakaba baduha ibitekerezo cyangwa se ibyo babona nka ruswa n'akarengane bakoresheje utwo dusanduka tw'ibitekerezo turi hirya no hino hari n'abatwandikira kuri email info akaburungu ombudsman akadomo gov akadomo rw izo rero ni zimwe mu nzira abantu bakoresha baduha amakuru ikindi namubwira ni uko hari abaduha amakuru ariko natwe tugira uburyo tujya kuyashaka hirya no hino kugira ngo dushobore kuyabona hari ayo batuzanira ariko natwe hari ayo tujya gushakisha
hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari ibiganiro biri mu nteko ishinga amategeko muri ibyo biganiro hagaragayemo ikintu cyo kurinda umuntu utanze amakuru babigeho impaka kubera ko itegeko nyine riteganya ko umuntu utanze amakuru hano agomba kurindwa aho ngaho mu rwanda iyo umuntu abariye akara cyangwa se akabatungira agatoki aho ibibazo biri yagira icyizere ko nta nkurikizi bishobora kumugirira
yagira icyizere rwose ko nta nkurikizi bishobora kumugeraho cyane ko mu rwego rw'icyo kibazo cyakemutse mu rwanda dufite itegeko rirengera abatanga amakuru isoborowazi porotekisheni ro ahubwo ikibazo gikunze kuvuka ni iki hari abatanga amakuru barangiza bakagenda bigamba ko wenda bayatanze bikaba byashobora kubagiraho ingaruka ariko niba hari umuntu utuzaniye n'amakuru uzanye amakuru twe tumugira inama y'uko agomba kwitwara ku mpamvu z'umutekano we kugira ngo bitazamugirira ingaruka ikindi ni uko natwe tuba dufite uburyo twashyizeho abagomba kumwakira bitewe n'amakuru afite kugira ngo ayo makuru yakirwe neza kandi ashobore gukurikirana
twakire na gaspare gaspare kaza mu kiganiro muri sanga
yego ndabakurikiye byose
ye ni ikibazo ni igitekerezo ariko banza ubwire umutumirwa aho uherereye
ndi mu gihugu cy'u rwanda by'umwihariko mu murenge wa gashora
ye ni uko urabaza cyangwa uratwerera uratanga igitekerezo
ni ukuvuga ngo ngewe ntabwo ari ikibazo ni nko kugenda umuntu amushimira uburyo bagenda banazenguruka mu turere tumwe na tumwe bitewe na gahunda baba bagiye baha abaturage bakazagenda baganira nabo harimo ibibazo bimwe birabonerwa ibisubizo ibindi bakabiha abagomba kubikemura numva ari ikintu cyiza cyo kugenda babishishikariza abaturage kugira ngo be kujya bapfukiranwa gutyo ntibumbage kwaro gushima gusa nta kindi narenzaho
ye urakoze gaspar aho ngaho igashobora kubera icyo gitekerezo utanze no gushimira urwego rw'umuvunyi komeza kugira umunsi mwiza ye bwana musanga batwara rero ejo nari ndimo ndeba kuri interinete mbona hari raporo urutonde rw'abantu bahanwe inkiko zamaze guhamya ibyaha bya ruswa ni uko ngenda nyuzamo amaso mbona umubare wiganjemo ni uw'abahinzi n'abashoferi n'abamotari abandi bari he
inshingano y'urwego rw'umuvunyi nk'uko bikubiye mu ngingo ya kane y'itegeko rigena imiterere ububasha n'imikoro y'urwego rw'umuvunyi ni ugutangaza urutonde rw'abahamwe burundu na ruswa ndetse n'ibyaha bahanishijwe ruriya rutonde turuhabwa n'urukiko rw'ikirenga inshingano y'urwego rw'umuvunyi ni ukurutangaza ni ukuvuga ko ntabwo ari twebwe tuba twaraciye imanza mbere navuga ko twari dufite imbogamizi kubera ko ibijyanye no kunyereza umutungo ibyo bita imbezirumenti mu ndimi z'amahanga ntabwo byari byafatwa nk'icyaha cya ruswa cyari icyaha ariko atari icyaha cya ruswa bisobanuye ko bitari mu nshingano zacu ariko niba witegereje neza hari aho amafaranga agenda azamuka yiyongera harimo abantu bakurikiranyweho amafaranga menshi ririya tegeko rero rimaze igihe gito rigiyeho ni ukuvuga kuva ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa munani na cumi n'umunani ntabwo turatangaza benshi bakurikiranywe ku cyaha cyo kunyereza umutungo cyangwa se imbezirumente ni ukuvuga ko mbere ntabwo byari mu bubasha bwacu
ariko rero bwana musanga batware hari hariya harimo akantu kuko niba umuhinzi akurikiranwa kuko yatanze ruswa umushoferi agakurikiranwa kuko yatanze ruswa umumotari agakurikirana ko yatanze ruswa mwe mwe si mwe n'ubundi nk'uko umaze kubimbwira mu buranisha ziriya manza ariko urabona ko bifite birimo birajya mu nziri imwe kuko abazihabwa bo barihe ntabwo bagaragara aho si uko bafite amikoro yo kuba bashaka bunganizi mu mategeko bakaburana bagatsinda ariko mu by'ukuri harimo akantu namwe mushobora gukurikira mugasanga harimo akarengane n'ubundi nyine mushinzwe kurwanya
icyo nakubwira ni uko ntabwo ari ukuvuga ngo abayitanga gusa hariya ni abayitanga ndetse n'abayakira tuvuge iyo usomye ingingo ya kabiri y'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse muri bibiri na cumi n'umunani rivuga ko ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe mu nzego za leta iz'abikorera sosiyete sivire n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu rwanda cyangwa ishaka gukorera mu rwanda kigamije gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa gukora ishimishamubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujije ku wundi muntu itegeko rirasobanutse ni gusaba kwakira cyangwa gutanga bariya rero bari muri ibyo byiciro byose
ariko buriya wa mugani ko ruswa ari ikintu gikorwa mu ibanga cyane cyane nk'ibyo ruvuze byishimisha mubiri byo murabimenya
kubera ko hari ubuhanga n'ubumenyi cyangwa se tekinike zikoreshwa mu bijyanye no kumenya ibyaha bya ruswa nibyo bita crime detection ndetse hariho n'abaduha amakuru ku bijyanye n'ibyo byaha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire daniel
yego ndabumva cyane uherereye he daniel
ndi nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa nkomero ni mu burengerazuba bw'u rwanda ye ni ikibazo ni igitekerezo
mbo mfite ikibazo mfite ikibazo ntenda kubaza mumbarize bwana musanga batware arakumva mfite utubazo tw'amatsiko ndagira mumbarize ese kugira ngo umuntu abashe kuba umuvunyi abe abe ruriya rwego bisaba iki ese umuntu abaye abishaka byashoboka ko yajya mu rwego rw'abavunyi ikindi mumbarize ndagira mumbarize ese ruriya rwego ni urwego mpuzamahanga cyangwa bimeze gute adusobanurire ariko ibyo yabivuze yabivuze ko ari urwego rw'igihugu
eee ntabwo tubakurikira kuri efuperi nicyo kibazo ikindi mwambariza umuvunyi mbere y'uko nsoza ndagira umumbarize ese ruriya rwego mu by'ukuri rugengwa na bande ko bumva rutegamiye kuri leta cyangwa ibikorwa bakora babihererwa agaciro na bande nta murakoze cyane urakoze cyane daniel ariko mbanze utaragenda nkubwire ko ari urwego rw'igihugu rwashyizweho n'igihugu ntabwo ari urwego rutegamiye kuri leta ahubwo mu by'ukuri ni urwego rw'igihugu reka ndeke musanga batwara gusubiza bwana musanga batware daniel arashaka kuba umuvunyi abigenza ate
agomba kuba ari inyangamugayo igihugu abifitiye ubushobozi ikindi ni uko abavunyi bashyirwaho n'iteka rya nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo ube umuvunyi ashyirwaho n'inama y'abaminisitiri byarangiza nanone ukanyura muri sena sena ikakwemeza ko niba koko nk'urwego ruhagarariye abaturage ko ubufitiye ubushobozi hanyuma ukajya kurahira mu nteko ishinga amategeko imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi ugatangira inshingano muri make ni izo nzira binyuramo ko numva ari inzira zikomeye abanyarwanda bafite umutima mwiza wo gushaka gufasha muri urwo rugendo no kuba bavunyi aho bizaborohera
ni amahirwe kuko nanjye ntabwo nari nzi ko nzabigeraho radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twakire ntezimana ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane geoffrey mutaguma muri aho neza urakitsaho
yego ndaho ndakomeye ni ukuri uherereye hehe ntezima
mperereye hano i kigali mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima nuko rero uti ufite ikibazo cyangwa igitekerezo nuko nuko ariko mbere na mbere ndamanza nsuhuze umutumirwa wo mu rwego rw'umuvunyi noneho igitekerezo mfite ndetse n'ibibazo kare wahoze ubikomozaho uvuga uti mu bamotari mu bahinzi aho ngaho kuki bo babakurikirana ibyo yabisubije nabyumvise ariko noneho nanjye ndajya mu nzego nkuru mu nzego nkuru zikomeye cyane cyane mu bigo by'abikorera tuvuge nk'abacukura amabuye y'agaciro harimo ruswa harimo ruswa iteye ubwoba mu nzego mbese warabibonye zihurije no mu rwego rw'ikorera aho iyo ruswa warayibonye muri izo nzego ku buryo
wabatungira agatoki reka mbabwire ngewe ntago navuga ngo narayibonye ijana ku ijana ndabyemeza ariko iyo ukurikije abakoramo uburyo batangamo akazi ni ikene wabo ni amafaranga ni iki udafite amafaranga ndetse ni- ni mu kazi kose muri iki gihe udafite amafaranga se wapfa gukura hehe akazi ngewe nkaba mbona yuko rero ni- ni ibintu bizagorana cyane kugira ngo bama- babashe gukurikirana abo bantu nibura batanga ruswa ndetse bakanayakira tujye mu zindi nzego nta kuntu wambwira ngo niba umuturage wo hasi atanze ruswa bakamufata kuki se muri minisiteri runaka u- u- umukozi waho mu- ni urugero azakira ruswa bagende bicecekere ntabo ntabo twari twumva wa- wakiriye ruswa cyangwa watanze ruswa muri minisiteri cyangwa mu bindi bigo bikomeye bya leta babashije gukurikirana ni ni- ni umwe ku ijana cyangwa ni bangahe niyo mpamvu ngewe mbona yuko ruswa itazacika hamwe- habe na gato ikindi eh, iyo tubona hirya no hino mu mihanda aho tugenda hose tubona neza ruswa ni ikintu gikomeye ni ikintu cy'ibanga rikomeye mbese ku buryo n'uyitanze wese akamenyekana ko yayitanze nawe bimugiraho ingaruka ndetse n'uwatanze ayo makuru ko hari uwatanze ruswa nawe ndakeka bimugiraho ingaruka zikomeye ese umutumirwa muvandimwe urabona koko tuzagera aho tugira icyizere tuvuge nti ruswa iracitse mu gihugu bwite irarangiye irahanaguye bwite burundu ivuyeho ku buryo tuzagira icyizere wenda n'abo bakozi bashaka gukora ngo biteze imbere babone uko aho banyura ariko tubabazwa n'uko nyine ruswa akazi k'iki gihe ni ruswa nta kindi
urakoze cyane bwana ntezimana ugire umunsi mwiza murakoze cyane ndabashimiye bwana musanga batware wumvise amagambo ya ntezimana arimo amarangamutima menshi ati muvandimwe mutumirwa tu- tumara impungenge urabivugaho iki byamaze kuvuga
icyo navuga ni uko ibibazo bye birimo amarangamutima menshi cyane kandi iyo ushaka kurwanya ruswa hagomba ibimenyetso ntabwo ushingira kuri ndakeka cyangwa se iki aravuga ati hari abatanze amakuru bagiraho ingaruka ariko nta n'urugero na rumwe yatanze yavuze ko eh, muri minisiteri badakurikiranwa ari abantu bato bakurikiranwa ndagira ngo mubwire ko mu minsi ishize eh, uwari dafu muri minisiteri y'uburezi eh, yarakurikiranwe ah, ahanishwa kwishyura amamiliyoni arenga ijana ndetse n'amazu yayo iragacuruza cyamunara namubwira kandi ko hari abahoze ari abakozi b'ibitaro bya karongi nabo bakurikiranwe ndavuga amakuru ya vuba aha ikindi namubwira ko kuvuga ko ngo nta bakurikiranwa ruriya rutonde rus- dusohora ah, buri gihembwe hariho ababa bakurikiranye ikindi kuba adafite icyizere ko ruswa ishobora kuranduka Ah, namubwira ko ni- nk'igihugu cya seychelles cyiza ku isonga muri afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya gifite amanota mirongo itandatu n'atandatu Ah, na biriya bihugu bya denmark na za norvege biza ku isonga mu rwego rw'isi nta gihugu gifite amanota ah, mirongo cyenda ku ijana nabo bafite ruswa ariko ku kigero gitoya navuga ko turebye u rwanda niba mu myaka icumi ishize u rwanda rwari ku mwanya wa mirongo itandatu na gatandatu mu rwego rw'isi Ah, mu gihe cy'imyaka icumi gusa u rwanda rukaba ruri ku mwanya wa mirongo ine n'umunani abazi cpi corruption perception index kiriya cyegeranyo ngarukamwaka gikorwa na transparency international no kuzamukaho umwanya umwe no kuzamukaho inota rimwe haba hasabye imbaraga nyinshi cyane dushima ubushake n'imbaraga leta y'u rwanda ishyira mu kurwanya ruswa nk'ubu twa- mu bijyanye n'ubugenzacyaha dushima amavugururwa yakozwe Eh, muribuka ko kera ishami ry'ubugenzacyaha ryabaga muri polisi ari ishami ubu ni ikigo cyihariye cyitwa i- ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha rwanda investigation bureau Eh, gifite abakozi hafi magana inani ni ukuvuga ko bafite ubushobozi bwo kugenza ibyaha byose bimunga ubukungu ndetse n'ibindi byaha byose mu gihugu hose ayo rero ni amavugururwa yakozwe ah, na leta y'u rwanda dushima ubushake eh, bugaragara muri gahunda y'imiyoborere myiza ndetse no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu bwana musange ibyo nabwira ntezimana nkanamubwira kandi ko ushaka gutanga amakuru ni rimwe icyenda icyenda cyangwa se agatanga ubutumwa bugufi kuri cumi n'icyenda mirongo cyenda turamushimira ko yaduhaye amakuru kuri aha ngo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatange aya makuru kuri rimwe icyenda icyenda cyangwa yohereze esemesi kuri cumi n'icyenda mirongo icyenda
bwana musanga batware tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro mu bintu mukora byo kurwanya ruswa n'akarengane hagomba kuba harimo ibintu namwe mureba mukavuga muti ibi bintu birakomeye ni imbogamizi ikomeye mu mirimo dushinzwe ni izihe mbogamizi muhura nazo mu byo mukora
imwe mu mbogamizi ni uko abanyarwanda benshi bataragira umuco cyangwa se ubona batarajwe inshinga no gutanga amakuru kuri ruswa hari ababona abayitanga cyangwa se abayakira bakicecekera nta nubwo turagera kuri mirongo itanu ku ijana dukurikije ibyavuye mu bushakashatsi ikindi ni abagihishirana ibyo twita negative solidarity twavuga ko ibyo ari bimwe mu bitubera imbogamizi nanone dufashe urugero nko kuri ruswa ishingiye ku gitsina hari abaza bakaduha amakuru ariko twatangira nko gukora idosiye ugasanga baragiye barumvikanye barabiretse gutanga amakuru birahagaze udafite rero ibimenyetso niba umuntu yaguhaye amakuru yarangiza akisubira murumva ko icyo gihe ni imbogamizi mu byerekeranye no kugenza ibyaha izo nizo twavuga nk'imbogamizi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire na jado
ndabumva
eee jado urahagana hehe
mu gihugu cy'uburundi mu kidesani aha ni muri komine ntega eee none hari icyo bashaka kubaza umutumirwa
ngira ngo nyunguye radiyo imvura yacika sinashe kubyumviriza neza ariko hari ibyo mbashije kumva ubu mu kanya ariko arasigura uwo mutumire arakazi nawe utubazo tubiri munsiguriye iryo jambo umuvunyi ntacyo numva neza umuhuza umuvunyi mu kirundi ni umuhuza
oke hama nagenda mu maze ko n'umwe muri ku kibazo cy'ibintu bijyanye na ruswa kandi nkaba numva umuntu wese ashobora kuba ari muri akora muri posite runaka akora ahantu runaka ugasanga ajyarwa hatazajya ruswa ugasanga arayijya rero nk'aho umuntu aba aherereye uri kuraraba amaserivisi runaka nimba bangaje nk'ikintu runaka ntabwo bareba kapasite y'umuntu icyo bareba nk'ikintu runaka bafatira ko ariko hatahakora ikintu bitwa amafaranga kandi ngira ngo ibintu biri muri afurika gusa cyangwa ngo bibe biri mu kihehe ahubwo nagenda amaze ati none nk'igihugu cyoba kitajya ruswa ni nk'ikihe cyangwa se umuntu atajya ruswa umuntu atajya ruswa babyifatamo gute murakoze
urakoze jado ugira umunsi mwiza
ego
kwema sinzi niba hari icyo wavuga kuri icyo kibazo cya jado ati kuri iyi si ni ikihe gihugu kitabamo ruswa
nta gihugu wabona kitabamo ruswa nta nubwo twavuga twakwemeza ko ruswa ari umurage cyangwa se akaramata mu bihugu bya afurika gusa no mu bihugu by'i burayi cyangwa se bindi migabane ruswa irahari aho bitandukanira ni uko ibaho mu kigero gitandukanye
noneho reka nsa n'ugaruka gato ku mikoranire yanyu n'izindi nzego ko wigeze kuvuga uti dusubiramo dukora gushakashaka cyangwa se tugacukumbura ku manza zarangijwe n'inkiko zishobora kuba zirimo akarengane buriya ntubona ko hashobora kubamo icyafatwa nko kugongana n'inzego niba urukiko rwigenga rwaramaze guca urubanza kabone n'iyo nyiri ugucirwa urubanza yaba atishimye mwebwe noneho mugasubiramo ntabwo haba habayeho kuvuguruzanya kw'inzego
ntabwo ari ukuvuguruzanya kw'inzego ahubwo ni ukuzuzanya icyo urwego rw'umuvunyi rukora rusuzuma amadosiye natwe tukareba koko niba harimo akarengane dushingiye ku byo uwatugejejeho ikibazo yatwandikiye noneho twebwe tugasaba urukiko rw'ikirenga ko iyo dosiye yasubirwamo ni ukuvuga ngo bisubirwamo n'urwego rw'ubutabera ntabwo ari urwego rw'umuvunyi rubisubiramo twebwe umuntu akazanye ikibazo tukagisuzuma tukandikira urukiko rw'ikirenga tugaragaza akarengane twabonye hanyuma urukiko rw'ikirenga mu ishami ry'ubugenzuzi nabo bakareba niba koko ka karengane twababwiye kagaragara muri make ni uko bikorwa birongera bigakorwa n'ubutabera ikindi ni uko dukurikije imivugururire y'amategeko ni uko mbere yo kuza ku rwego rw'umuvuzi ubanza gutakambira perezida w'urukiko umugaragariza akarengane ibyo byatumye amadosiye menshi yari ku rwego rw'umuvunyi yakundaga gukererwa abaturage ntibasubizwe ku gihe agenda agabanuka tukaba dushima inzego zadufashije mu kugabanya amadosiye y'ibirarane twari dufite twavuga nka minisiteri y'ubutabera twavuga polisi y'igihugu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha batwoherereje abakozi bamara igihe gisaga umwaka dukorana amadosiye kugira ngo dushobore gusubiza umuturage ku gihe
twihuse bwana bizimana mu masegonda mirongo itatu gusa kuko dusigaranye iminota ibiri ngo dusoze ikiganiro ikibazo cyawe
murakoze cyane nashaka ndamubaze umutumire nyarutsa ariko ubutabera babandanya bandanya ubutabera gukoresha ubutabera kuko ndabona muri iyi afurika yacu ubutabera bwaraza
urakoze
ndashaka guteraho intererano nashaka gutereraho ndashaka ijwi rya amerika genda hano tanzania turabumva turabumva cyane kabisa no mu kirundo murebe mu burundi murebe ko yosiyo ikavugayo
bizimana urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe bwana musanga batware dushigaje iminota itatu gusa ndagira ngo nguhe ijambo n'ubundi ni ukuri gusubiza kuko wari usanzwe ubifite niba hari umwanzuro ufata niba hari inama ushaka gutanga y'umwihariko mbere y'uko dusoza iki kiganiro
ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye ku kibazo bizimana amaze kuvuga ku byerekeranye n'ubutabera namubwira ko dukurikije ibiva mu bushakashatsi abanyarwanda benshi bizeye ubutabera bwo mu rwanda ndetse bufitiye icyizere yego naho ibibazo ntibishobora kubura kuko nabo abakoramo ni abantu hari abashobora kugira ubwangamugayo buke bakabihanirwa n'amategeko dusoza iki kiganiro navuga ko mu rwanda hashyizweho ingamba nyinshi mu gukumira no kurwanya ruswa harimo kwigisha gushyira mu bikorwa amategeko ndetse no kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa gukoresha ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi ibyo byose ndetse no kunoza serivisi ni ingamba zashyizweho mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu zikaba ziriho zitanga umusaruro mu gusoza rero ndagira ngo nshishikarize abaturarwanda bose kwitabira icyumweru cyo kurwanya ruswa ndetse no kongera imbaraga mu gutanga amakuru tukazirikana cyane cyane ku nsanganyamatsiko y'umwaka igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa
twihuse gato kuri icyo cyumweru harya mwavuze ko kizatangira ryari kikarangira ryari
cyatangiye ku itariki ya cumi na karindwi ugushyingo kikazarangira ku itariki ya cyenda ukwezi kwa cumi na kabiri ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa
bwana karema musanga batware umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa urakoze cyane kwitabira utumire hano ku ijwi rya amerika n'ubutaha ntitugukenera nyabuna uzaduhe akanya tuganire
ndabashimiye cyane kuri ndahari rwose imikoranire n'itangazamakuru ni ngombwa nshimire kandi na injiniya Tiang wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fatu arimasi karara wakiriye amatelefone yanyu jye kuri mikoro hano washington dc ndi jeffrey mutagoma ndagira nti mukomeze kumererwa neza